Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda muramutse namwe inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatatu itariki mirongo ine na zitatu y'ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkundikije rwose bibaye ngombwa tukongera tukagenderana twaremaga amasoko yabo hariya nabo bakaza bakarema yacu ariko ubu kujyayo ntabwo byoroshye uyu ni umunyagihugu wo mu karere ka burera mu rwanda ku mupaka n'igihugu cya uganda asaba ko umubano wo kongera kuba mwiza hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bakomeze kugenderanira nk'uko byahoze iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abakozi babiri b'abanyamahanga birukanywe n'igipolisi cyo mu uganda hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwitwarira umushingamanza w'umubiri hamwe n'umwanditsi w'umurundi zo kwihezwa na sentare pari mu gihugu cy'ubufaransa turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise mugirimana mwaramutse neza aloise umwanya ni wawe urakoze frederic perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa asaba ko igihugu kibanyi cya zimbabwe gikurwaho ibihano cyafatiwe n'amakungu kugira bishobore kugifasha kwisununura mu butunzi ni nyuma y'amezi atandatu habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri zimbabwe icyo gihugu kiri mu bibazo by'ubutunzi ubukene bw'ibifungurwa hamwe n'ibiciro by'igitero byaduze bituma haba imyiyerekano mu gihugu perezida wa afurika y'epfo ramaphosa avuga ko leta yiwe iri mu biganiro na zimbabwe byo kurabira hamwe ingene cyofashwa kuva mu bibazo by'ubutunzi kirimwo avuga ko yizeye ko ubutunzi bwa zimbabwe bushobora kongera kwisununura mu gihe ibihano cyafatiwe n'amakungu byokurwaho mwamenya ko ku butegetsi bwa mugabe leta z'ubumwe za amerika hamwe n'umuryango umwe bwa buraya bafatiye ibihano abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi muri zimbabwe abakuru bamwe bamwe mu gisirikare hamwe n'amashyirahamwe yegamiye leta bagirizwa kwiba amatora hamwe no kubangamira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu abimukira babiri barapfuye abandi bababa amajana atanu baratabarwa mu minsi itatu iheze ku nkengera za libiya bariko bagerageza kujabuka iburaya baciye mu ibahari mediterane ibyo byashyikirijwe n'abasirikare ba libiya bacungera amazi ejo ku munsi wa kabiri umuvugizi w'aba basirikare general ayub kasem yashikirije ko abimukira amajana ane na mirongo irindwi na batatu bava muri afurika siriya na bangladeshe batabawe mu bice bine bitandukanye leta y'ubutaliyano ishikiriza ko yafashije libiya muri ivyo bikorwa ubutaliyano bushikiriza ko inyuma y'iminsi ikiyaga cari kimaze carasuriranye abakora urudandazwa rw'abantu aho baboneye ko ibahari ryatekanye baciye bikikamukiza mu kongera gutangura ibyo bikorwa byabo byo kujabukana abimukira hano muri amerika naho yasabwe n'umukuru w'inama nshingamateka ariwe nancy pelosi kuba ararindiriye gushyikiriza ijambo rya buri mwaka ku bashingamateka n'abakenguzamateka perezida donald trump yoba ari mu myiteguro yo gushyikiriza iryo jambo abicishije kuri televiziyo ku mugoroba ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri n'icyenda z'uku kwezi kwa mbere ibyo byashyikirijwe n'umushyiranganje wo kumenyesha amakuru mu biro bya white house sarah sanders hari n'ubundi buryo atekanya gushyikiriza iryo jambo mu kindi kibanza mu gihe ibyo bya mbere bitokunda ngo nko mu myiyamamazo ya politike naho nyine akazubihabwa n'uko icuka kizoba kimeze neza ku bijyanye n'ihagarikwa ry'imirimo ya leta nk'uko abategetsi mu biro bya perezida babivuga nancy pelosi arongoye inama nshingamateka mu ndwi iheze yahanuye trump kwegezaho iryo jambo canke akarirungikira abashingamateka mu nyandiko yashikirije amakenga ku mutekano w'abategetsi bazoba bahari kuko icya kane cy'abakozi mu nzego zicungera umutekano bari mu bakozi ba leta kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri batararonswa imishahara yabo ijambo state of union umukuru w'igihugu cya amerika ashikiriza buri mwaka wamye ari umugenzo aho abakuru ba amerika bashikiriza abanyamerika n'amakungu ibyo baranguye hamwe n'imigambi ya kazoza bafitiye abanyagihugu sentare mu burusiya yaranse kurekura umugabo w'umunyamerika afunzwe yagirizwa gusuma urusaku ni nyuma y'aho yemereye gutanga ingwati kugira ngo abe arafungurwa paul welan yahoze mu gisirikare cya leta z'ubumwe za amerika yitabye sentare y'i moscou ejo ku munsi wa kabiri asaba kurekurwa yafashwe mu kwezi kw'icumi na kabiri umucamanza yaciye urubanza ko welan agumizwa mu munyororo gushika niburi buri mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu gihe yokwagirwa n'icyaha cyo gusoma urusaku ashobora gucirirwa igifungo cy'imyaka irenga mirongo ibiri umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko amerika ibandanya isaba uburusiya gukurikiza amategeko mpuzamakungu kandi bugaca imanza zibereye ku banyamerika bose bafungiwe mu burusiya hari amakuru ataremezwa ariko avuga ko uburusiya bwoba bufunze welan kugira buremere amerika nayo irekura umurusiyakazi maria butina yemeye ko yasumira urusaku uburusiya afungiwe aha muri amerika naho icegera cya perezida wa leta z'ubumwe za amerika mike pence arahamagarira abanyanyagihugu muri venezuela kumvikanisha kamo kabo mu gihe kuri uyu wa gatatu ariho batekanye imyiyerekano rutura yiyamiriza leta ku rwego rw'igihugu ijambo rya pence rishigikiye yuane guaido umunyepolitiki atavuga rumwe na perezida wa venezuela nicolas maduro hamwe na leta yiwe inama nshingamateka ya venezuela ntivuga rumwe n'ubutegetsi iyo maduro yashikirije ko itemewe n'amategeko niyo yatumye ko iyo myiyerekano yo kuri uyu munsi wa gatatu
urakoze yaroyiza ko makuru uheje kudushikiriza igipolisi muri uganda cirukanye mu gihugu abakozi babiri b'abanyamahanga bahora bakorera ikigo c'itumanaho makuru ca mtn abirukanywe no mu faransa hamwe no mu nyarwandakazi bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu baciye mu kazi bahora bakora ni inkuru ya ignatius bahizi umumenyesha amakuru w'ijwi y'amerika nubwo aba bakozi babiri b'ikigo cya MTN bafashwe ku minsi itandukanye uno munsi niho polisi hamwe n'ubuyobozi bwa MTN basohoye ibyegeranyo bitandukanye bivuga ko ifatwa n'iyirukanwa mu gihugu ry'aba banyamahanga babiri uwungirije umuvugizi w'igipolisi mu gihugu paul namaye aravuga abo aba ari bo
olivia prentu a french national and anne tabra a rwandan national
ati abo bombi nibo olivier prento w'umufaransa hamwe na ani tabura umunyarwandakazi twagenzuye amakuru tuza kumenya ko ibikorwa by'aba bantu babiri bakoresheje imyanya yabo y'akazi byari bibangamiye umutekano w'igihugu aba bantu bakoresheje ibiro byabo bashoboraga kumenya amakuru n'ibindi bintu bikomeye undi muntu usanzwe atakamenye muri icyo kigo gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga hamwe n'itumanaho rero ubwo bahisemo gushaka gukoresha imyanya yabo guhungabanya umutekano w'igihugu twahisemo kubirukana mu cyegeranyo cyasohowe n'uyu muvugizi wa polisi ku manywa y'uyu munsi yongeye avuga ko inzego zishinzwe umutekano zifatanyije n'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu bari bamaze igihe bakora amaperereza kuri aba banyamahanga kubera kwitabira mu bikorwa byashobora guteza igihugu umutekano muke kandi ko bizera yuko kwirukanwa mu gihugu kw'abo bantu bakoreshaga akazi kabo gushaka kugera ku migambi mibisha byafashije igipolisi gukoma imbere iyo migambi yari igamije kuvutsa igihugu umutekano nyamara ariko ibyo bikorwa byashakaga guteza umutekano muke mu gihugu bashinja abo bakozi babiri ba MTN ntabwo polisi yabisobanuye muri icyo cyegeranyo polisi yanasabye abanyagihugu kuba maso no gukomeza gufasha inzego zishinzwe umutekano batanga amakuru y'abagizi ba nabi nyuma y'icyegeranyo cya polisi MTN nayo hisi isohora icyayo kivuga ko abakozi babo ari bo wari ukuriye ibyo kwamamaza za muri icyo kigo Olivier Prento w'umufaransa yafashwe n'igipolisi kuwa gatandatu mu gitondo ageze ku kibuga cy'indege cya Entebbe ava mu rugendo rw'akazi kandi ejo kuwa mbere naho Ani Birenge Tabura wari ukuriye ishami rishinzwe ubucuruzi no gukwirakwiza serivisi z'ikigo mu gihugu agafatwa akigera ku kazi ku kigo cy'iyo kompanyi kiri ahitwa Kororo hanyuma abo bombi ukurikije iki cyegeranyo basubijwe mu bihugu byabo by'ubufaransa n'u rwanda icyegeranyo cya mtn kandi cyashoje kivuga ko icyo kigo hamwe n'abakozi bacu bose bashishikariye kubahiriza amategeko y'igihugu hamwe no gukorera akazi kabo mu nzira yubaha amategeko nibutse ko umwuka hagati y'igihugu cy'u rwanda na uganda wari umaze igihe utameze neza ibihugu byombi bishinjana gushaka guhungabanya umutekano wa kigenzi cyacu ndetse u rwanda rukavuga ko abanyarwanda baza muri uganda bafungwa bakanahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano ariko uganda ikabihakana ivuga ko abafatwa ari abo baza mu gihugu bafite imigambi yo guhungabanya umutekano wacu ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu gihe hakigaragara umwuka utifashe neza umubano w'ibihugu by'u rwanda na uganda abanyagihugu baba ku mipaka ku ruhande rw'u rwanda na uganda bifuza ko umubano wosubira kuba mwiza bakongera kugenderanira nk'uko byahora ni inkuru ya eric bagira ubusa umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda aha ni mu rwanda hariho agace gatoya ko mu rwanda ariko iki gice cy'ikibaya kinini cy'urutoki ni icy'ubuganda hano gutya muri ibi bice muri ibi bice uri kubonaho yuko hano hari ikiyaga iki kiyaga cy'ubugana cyitwa nyakayumbu noneho hariya ni kiriya kigo ni icy'ubugana nacyo hariya hariho pirimeri na segonderi mu murenge wa kagugo ho mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda ku mupaka w'u rwanda na uganda umuturage wo muri ako gace ku ruhande rw'u rwanda arereka ijwi rya amerika aho imbibe z'ibihugu byombi ziherereye umupaka ngugu hano hepfo urabona kiriya kintu babumbye cy'umweru ubwo biraje guca kuzamukura mugore yikoreye inkwi si umupaka rusange ahubwo ni utuyira duto duto abaturage b'ibihugu byombi bifashisha mu migenderanire mu bihe bitandukanye bo muri burera bakunze kumvikana bambuka uganda gusaba serivisi z'ubuvuzi amashuri n'ibindi gusa kubera imibano y'ibihugu byombi itifashe neza ubu imigenderanire yajemo kwigengesera gukomeye uretse n'ibyo ngo hari abanyarwanda bakunze kwambuka imipaka bagera mu bindi bihugu bakahagirira ibibazo ku munsi wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na kane mu mwaka ushize umukuru w'u rwanda paul kagame yategetse ko bambuka imipaka muri ubwo buryo babihagarika hari abajya bambuka imipaka bajya kuzana ibiyobyabwenge baje gucuruza mu rwanda cyangwa amayoga za warage n'ibindi ibyo ntabwo ari byo nta n'umupaka twambuka ngo tujye kubona serivisi ziruta izo dutanga hano mu rwanda kubera zimwe muri serivisi bamwe baba bakurikiye hakurya y'imipaka y'u rwanda perezida kagame yizeje ko zigomba kugaragara hafi y'abaturage bakareka gukomeza kwambuka imipaka baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi y'aho batuye yabo ijwi rya amerika igera ku mupaka w'u rwanda na uganda hakunze kugaragara ibyo byose abaturage b'ibihugu byombi bagenderana ku ruhande rw'u rwanda yasanze hari intambwe imaze guterwa mu kagari ka kayenzi mu murenge wa kagogo muri burera harubakwa ibyumba bine by'amashuri abanza birinda ko abana bo muri ako gace bakomeza kwambuka bajya kwigira muri uganda ku babyeyi babo ibi byumba by'amashuri bije babibabaye umwe mu bafundi bubaka aya mashuri azi igihe aje twari tuyakeneye kandi nk'uko kumbwiye abana bacu bajya kwiga hepfo y'ubuganda kureha mu mashiringi urabona ni mu mupaka nta mutekano tuba twizeye usesuye igihe abana bacu bagiye iyo hepfo ko bagaruka ariko aho tuboneye amashuri turi kwiruhutsa rwose ni ibisubizo kuri twebwe igihe bitaruzura ariko abana bakomeje kwambuka kwigira muri uganda uyu ni umwe mu bakuru b'umudugudu muri kayenzi naho hano guno mudugudu dufiteho ubwana bwinshi ndi kugira ubwana burenze mirongo ine mufite abana barenze mirongo ine bajya kwiga mu mashuri abanza iri shuri nirirangira kuzura muzabavanayo bizagenda bite turabavanayo biga iwabo ibi byumba bine biri kubakwa mu kagari ka kayenza ahanini riri ku ruhare rw'igikorwa cy'umuganda w'abaturage esiteri habisezerano uyobora akagari ka kayenzi yabwiye ijwi rya amerika ko mu mpera z'uku kwezi kwa mbere biraba byarangiye abana bo muri ako gace bagatangira kubonera uburezi hafi urugero turiho turimo gukora imiganda no kubaka abigaga uganda bazaza hano hari n'irindi shuri riri pirimeri hari hakurya abana bava bakajya kwiga ni kure bazabazana hano bibe satelite numva ari ukwezi kwa mbere bizaba byarangiranye nabyo mu kiganiro n'ijwi rya amerika hari abavuga ko mu gace ka uganda begeranye nako imigenderanire ikiri nta makemwa ariko bagera hirya za kisoro nta byangombwa bikaba ibindi bindi n'ubu hari abo twabonye bavuye guca inshuro muri uganda ubu nari nagiye guca agacuro nkoreraga umuntu akamutse ko kurarira nubwo ntatwo nzanye ariko ejo azatuma mu byifuzo byabo ni uko ibihugu byombi byakwicarana bigakemura ibibazo bifitanye abaturage bagasubira kugendera n'uko byahoze rwose bibaye ngombwa tukongera tukagenderana twarimaga amasoko yabo hariya nabo bakaza bakarema yacu ariko ubu kujyayo ntabwo byoroshye kuva hatangwa itegeko ko abambuka imipaka bajya gusaba serivisi mu bindi bihugu bagomba guhina akarengeye aha mu murenge wa kagogo haragaragara amavuriro atanga ubuvuzi bw'ibanze azwi nka poste de sante amaze kubakwa n'umugezi w'amazi ku bambukaga bajya kuvoma muri uganda nubwo biri uko haracyari inyota ku kubona umuriro w'amashanyarazi ku buryo buhagije kuko n'ubundi hari abacyambuka bajya gushesha amasaka ibigori n'ibindi muri uganda hanze y'ibyo kuba turi imipaka y'ibihugu byombi hari ibisa n'ibikiri ihurizo rikomeye ku mibanire yabo turashyingiranwa abaganda bari muno abanyarwanda bari muno ubwo aba ni ba mabukwe batuye hagati aha ni ba data bukwe nta twapfa kubamaguza bushobora kwira ugiye nko mu bugande inshuro zingahe ni uko twabonye n'umugezi niyo twavomaga niyo isaha izibwiye ntekereje ko mabukwe wacu hano arwaye ndanyaruka nkajya kumureba ubwo nabo bakaza kudusura hano nanjye niko bimeze mfiteyo ba data wacu na ba mabukwe na basaza banjye ibihugu by'u rwanda na uganda byanye bisangira kabisi n'agahiye mu myaka myinshi yashize imibano yabyo yatangiye gutosekara cyane kuva mu mpera za bibiri na cumi na karindwi buri kimwe gishinja ikindi ibikorwa bifitanye isano yo guhungabanya umutekano aha bagira ubusa ijwi rya amerika iburara ku mupaka w'u rwanda na uganda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu muri indwi ku kwezi kwa mbere sentare y'ipari mu bufaransa izokumviriza urubanza ruregwamwo umushingwamanza w'umubirigi bernard menge hamwe n'umwanditsi w'umurundi david gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu cy'u burundi pierre nkurunziza bagirizwa ububishi no gushikuza mu makuru avuga ubwicanyi bwoba bwabereye mu ntara karusi mu burundi yaciye kuri televiziyo yo mu bufaransa france 3 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umwe mu bunganira abagabo babiri yabwiye ijwi ry'amerika i kigali ko leta y'uburundi ishaka gutesha agaciro metre bernard mengin aburanira abagiriza ubwicanyi uburundi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre cravere niyo nkuru ari i kigali mu rwanda inkuru metre bernard menge na david gakunzi bagirizwamwo niyerekeye ireresi yaciye kuri televiziyo france 3 itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yavuga ko mu ntara ya karusi urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi cndd-fdd waba rwari ko rwica abantu iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemwo metre bernard menge na david gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye abo bagabo baseguye ko abishwe bari abatavuga rumwe n'ubutegetsi inyuma y'amatohoza ahanitse byabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari kirundi ahubwo ari igihawusa kivugwa mu bice vy'uburengero bwa afurika mu bihugu vya niger na nigeria kandi ko ayo masanamu atari ayo mu burundi aho niho umukuru w'igihugu c'uburundi yafatiye mu kwitwarira abo bagabo babiri perezida petero nkurunziza abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihe urwo rubanza ruzokumvirizwa ku minsi ya kane no kuwa gatanu muri iyo ndwi i paris mu bufaransa umwe mu bazokunganira menge na gakunzi avuga ko ari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege metre menge kuko ari mu bashingwamanza bakurikirana dosiye y'ibirego vyatwawe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi ivyo navyo ni ibirego vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikekwa gukorwa n'inzego za leta mu kiganiro cyihariye metre armen yongereye ahaye ijwi ry'amerika avuga ko we na bagenzi we muri sentare i paris bazoboneraho akaryo ko gusubira kuvuga amabi akogwa mu burundi ibyo byose biri mu rukurikirane ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokerwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushingwamanza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba ariko twebwe dusanzwe dukorana n'urya mushingwamanza w'umubirigi benar menge ubwa mbere tuzoja kumushigikira ipari mu bufaransa kugira twerekane neza yuko ivyo bariko baravuga vyabereye ikarusi canke bibaza ko bariko baragiriza urya mushingwamanza ariko afashe imiryango inzirakarengane yuko ari kugira bamubuze umwuga ariko arakora metre niyongere avuga ko bitazobaca intege mu rugamba batanguye rwo gutwara ibirego irahe muri cpi ahubwo twebwe biko biduha inguvu kuko biko biduha umwanya kugira dushobore kwereka amakungu ingene ivyaha vy'uburundi bikogwa kandi bikogwa vyigishijwe n'inzego zitwara uburundi e, nibaza ko ari akaryo keza kugira bashingishe urubanza mu bihugu hari ubutungane kuko bazobona neza yuko ubwicanyi burikora mu burundi bwategerezwa gukurikiranwa cyane n'amakungu hari n'aho e, batazi biri kubera mu burundi tuzobibereka two turabitegura vyose naho biri uko metre niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atari yo mu burundi irya reresi berekanye si reresi yabaye yafatiwe mu karusi ni resi yabaye mu bindi bihugu ni resi yari kirigishirizwa ko imbonerakure kugira baje ku kwica abantu bisunze ivyo babonye namubajeje ko bitazava bigaragaza ko n'ivyemezo batanze muri CPI atari vy'ukuri oya ivyo nibaza yuko ubutungane kugira bushobore kwemera kugira amatohoza mu vyaha mu bintu bafise dosiye bafise baba bafise ivyerekana neza yuko icaha cyakozwe murazi ko hari n'umugwi w'amatohoza wa oni umaze kwerekana amaraporo atari make kwerekana yuko ivyaha bikorwa mu burundi ari ivyaha e, vy'agahomerabuno n'abayobozi ba televiziyo france 3 nabo nyene baritwariwe umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza abagiriza ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamananira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubonaho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta z'ubumwe z'amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo mugenzi wacu tomasi kamirindi niwe yakiduteguriye
mwaramutse neza ejo bundi kuwa mbere abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bagize umunsi w'ikiruhuko wo kwibuka martin luther king jr waharaniye cyane bikomeye uburenganzira bw'abirabura uyu munsi wizihizwa kuwa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa mbere buri mwaka washyizweho na perezida ronald reagan mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu naho mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yongeye kuri uyu munsi mukuru wa martin luther king ko abaturage bagomba gukora ikintu gifitiye rubanda akamaro muri make tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa martin luther king junior martin luther king junior yavukiye mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri n'icyenda ise umubyara martin luther king senior yari pasiteri mu itorero ry'ababatisita umuhungu we nawe yaramukurikije yiga kaminuza ya teoloji ayirangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga phd cyangwa doktora nawe yabaye pasiteri ndetse yaje gusimbura se mu rusengero yayoboraga ubwo hari mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane ubwo marita luther king yari afite imyaka makumyabiri n'itanu kwigisha mu rusengero ariko si byo byatumye amenyekana ahubwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu abaturage b'abirabura bamutoreye kuyobora imyigaragambyo yo kwanga kugendera muri bisi kubera ivanguramoko ryari ribarembeje iyo myigaragambyo yamaze umwaka wose king yakoresheje n'ibindi byinshi nk'ingendo z'amahoro kwemera gufungwa yarigishaga cyangwa akavuga disikuru bikagwa ku mutima wa buri wese disikuru ye yabaye icyamamare ni iyitwa i have a dream ni ukuvuga ngo mfite inzozi yayivuze ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu mu myigaragambyo y'akataraboneka yabereye mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc iyo myigaragambyo yahuje abantu barenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ni ubwa mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika umuntu yarahagurukije imbaga ingana gutyo
This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal.
aha kingi aravuga ati mfite inzozi z'uko umunsi umwe iki gihugu kizahaguruka kikumva neza kandi kigashyira mu bikorwa iri hame ryacyo rigira riti twemera ko uku kuri kudashidikanywaho ukuri kw'abantu bose twaremwe kimwe mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana bakomoka ku bahoze ari abacakara n'abana b'abahoze ari ba shebuja b'abacakara bazabasha kwicarana hamwe ku meza y'ubuvandimwe mu mwaka wakurikiyeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane dr king yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel kubera kwitangira abanyakamwe ariko kandi yari afite n'abanzi benshi cyane pe ni gutyo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani umwe muri bo umuzungu witwa james ray yamurashe aramwica king yari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko yonyine gusa ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana urugamba rwa marita luther king junior na bagenzi be rwageze ku iranduka ry'ivangura mu buriro na za hoteli mu bwiherero aho abantu batemberera aho abana bajya gukinira n'ahandi hose hahurira abantu benshi nyamara rero ikintu gikomeye kurusha ibindi bagezeho ni itegeko ryemerera abirabura gutora no gutorwa perezida lyndon johnson yashyize umukono kuri iri tegeko ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu akikijwe na martin luther king junior n'abo bari bafatanije urugamba nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije ndabashimiye cyane ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.